ili Nizmilja Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyabyo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe na fide niyongabo u rwanda ruvuga ko kuva aho ikiza c'umugera wa korona cadukiye rumaze gupima abantu igihumbi n'amajana abiri kuva icyorezo cyatangiye tumaze gupima tesi zigera ku gihumbi na magana abiri n'eshanu kuva twabona ka ya mbere iri pozitifu mu rukerera rwo kuwa gatandatu tumaze gupima abantu bagera ku ijana na mirongo itanu uwo ni muganga jean baptiste mazarati ayoboye laboratwari y'igihugu y'icyitegererezo mu rwanda iyi nkuru n'izindi nkuru ziri mu ingingo ya perezida wa uganda yoweri museveni amaze gufata yo gutegeka ko amashuri n'amasengero vyugara mu gihugu mu ntumbero yo kugerageza gukumira ikiza c'umugera wa korona hamwe n'ingingo ya repubulika ya demokarasi ya kongo yo gushikiriza leta y'uburundi abarundi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri n'umunani bayoboka umuhanuzi zebiya ngendakumana birukanywe mu gisagara ca goma turazigarukako mu kanya Hanyuma imbere yaho reka tubanze dutega amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi dushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Alois,
urakoze fideli turayahera kuyavugwa k'umugera wa korona igihugu cy'ubutaliyano gisabwa kurekura imbohe zirenga ibihumbi icumi ziri mu mabohero arimo imbohe z'umurengera byashyikirijwe n'abaharanira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu mu gihe leta y'ubutaliyano iri kwirarwana kugira umugera wa korona ntuhonye abari mu mabohero amabohero cumi mu butaliyano aramaze kugaragaramwo abanduye umugera wa korona ushobora kwandukira biciye mu kwegerana ubushiranganji bw'ubutungane bwabishikirije ku munsi wa kabiri imbere y'uko leta isinya amategeko mashasha arekura imbohe zitabangamiye umutekano gufungishwa ic'amaso ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko ibihugu byinshi ku isi byamaze kwinjiranwa n'umugera wa korona OMS isaba ibihugu bitarafatwa ko bikwiye kwitegura kugira ntibyinjiranwe n'uwo mugera ku mbibe zabyo mirongo umunani ku ijana y'abamaze kwandura n'abafuye bari mu turere tubiri akarere ka buraya n'uburengero bwa pasifike harimwo n'ubushinwa ariko OMS ivuga ko uwo mugera uriko urakwirakwira mu turere twose tw'isi n'umuvuduko munini cyane umuyobozi wa OMS Tedros Adenome Ghebreyesus yavuze ko uwo mugera ari intambamyi kandi atagihugu na kimwe ubwoko canke abantu udashobora kwandukira yavuze ko umugera wa corona utariko urahera muri kazoza ka hafi ariko ko gukurikiza amabwirizwa y'isuku aricyo kiza imbere ya byose muri leta z'ubumwe za amerika umushinga amateka yatowe muri leta ya florida yabaye uwa mbere muri kongere ya amerika yapimwe bagasanga yaranduye umugera wa korona ejo ku munsi wa gatatu mario diaze balarte umushinga amateka w'umurepiblikani asurukira igice cy'igisagara ca miami yari yipimishije mu ndwi iheze amerika gushika ubu imaze kugaragaramwo abarenga ibihumbi umunani n'amajana atanu bawanduye hamwe n'abarenga ijana na mirongo ine bamaze gufa
washington ijwi rya amerika igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika kigiye kuzorungika ubwato bwacu bubiri burimwo ibitaro buzofasha abaganga kandi burimwo n'ibitanda ku barwayi b'umugera wa korona ubwo bwato buriko burategurwa buzorungikwa ku kivuko ci new york mu ndwi ziri imbere nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi jonathan hoffman ejo ku munsi wa gatatu ico gisirikare kimenyesha kandi ko categuye abasirikare bameze magabo bazorungikwa kubaka ibitaro mfata kibanza mu bice bitandukanye vya Amerika mu gihe vyoba nkenerwa igisirikare kigwanira mu kirere naco kiriko kirafasha gutwara ibikoresho vyo gupima mu bice bibangamiwe kurusha ibindi cane nk'uko ico gisirikare kibivuga kandi gushika ejo kuwa gatatu igisirikare ca Amerika catangaje ko mirongo umunani n'icenda ari bo bamaze kwandura aho bakwirakwiye ku isi yose barimwo abasirikare abakozi babo hamwe n'imiryango yabo umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa buraya yashikirije ejo ku munsi wa gatatu k'ubushinwa buzorungika mu buraya ibikoresho byo gupima umugera wa korona bingana ibihumbi mirongo itanu hamwe n'utwo kwifuka mu maso n'amazuru dushika imiliyoni zibiri mu gihe uwo mugabane uriko urarwana ngo urabe ko uwo mugera wotuzwa hambavu y'ivyo umugwizatunga w'umushinwa Jack Mase yatanze imfashanyo igizwe n'udukoresho two kwifuka mu maso no ku mazuru ku bihugu vy'Ubufaransa na Espanye byose bisinzikajwe n'uwo mugera wa corona muri amerika kandi nyamugigima y'igipimo ca magnitide zitanu n'ibice indwi yatigitiye mu gisagara ca Salt Lake City ni muri leta ya Utah no mu micungararo yacu mu gitondo co ku munsi wa gatatu ejo iyo nyamugigima yashitse mu gace kabamwo imiliyoni z'abantu zababaza zibiri n'ibice umunani zisanzwe ziri mu bwoba bw'umugera wa corona nta bantu bakomeretse nk'uko vyashikirijwe n'abajejwe gutabara muri ako karere igihugu ca pakistani catangarije kuwa gatatu ko igitero ca gisirikare cagavye ku bakora iterabwoba ku rubibe na afghanistani cahitanye abasirikare bacu bashika kuri bane hamwe n'abakora iterabwoba indwi uko gutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya waziristani kwarangiye abasirikare ba leta banyaze umwansi ububiko bunini bw'ibirwanisho nk'uko igisirikare ca pakistani cabitangaje intara ya waziristani yamyemwo abarwanyi bagirizwa ibitero muri pakistani no ku basirikare mvamakungu barongowe na leta z'ubumwe za amerika
washington ijwi ry'amerika muri afurika umwaka urarangiye ubuseruko bwa zimbabwe busanganguwe n'igihuhusi kiva dayi kimwe muri bibi byabangamiye umugabane wa afurika gushika ubu abarokotse baracisuganya ico gihuhusi cahitanye abantu baharurwa mu majana indwi muri zimbabwe abandi ibihumbi kibasiga ataburaro
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda habonetse abandi bantu batatu banduye umugera wa korona gushika ubu abantu banduye uwo mugera bamaze kurenga icumi umunsi ku wundi hagenda hagaragara amwe mu maserivisi atariko atangwa neza uko bikwiye kubera ugutinya ikiza c'umugera wa korona umumenyeshamakuru wacu erike bagira ubusa yatwegeranirije ibindi kuri iyi nkuru nk'itangazo rya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda ryagiye habona riravuga ko mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya minisiteri y'ubuzima minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda ikamenyesha abayigana bose ndetse n'abahinzi n'aborozi muri rusange ko abakeneye serivisi muri minisiteri bahamagara ku murongo wa telefoni utishyurwa bagafashwa kubona izo serivisi bakeneye ni mu gihe ku yandi makuru aba yakeneye babarangira ko aboneka ku mbuga nkoranyambaga za minisiteri zirimo twitter facebook na instagram minagira ikibutsa abahinzi kwihutisha imirimo yabo y'itera bakoresheje inyongeramusaruro kugira ngo bazagire umusaruro mwiza ku muhinzi cyangwa umworozi wakenera ubundi bufasha minisiteri mu itangazo ryayo isoza imugira inama kwegera abajyanama mu by'ubuhinzi abafashamyumvire agronome na veterineri bamwegereye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg mu itangazo ryayo yo iributsa ko basuraga inzibutso za jenoside baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bari mu matsinda y'abantu benshi ko bihagaze mu gihe cy'ibyumweru bibiri cnlg ikavuga ko abasura umwe umwe bo bazakomeza kwakirwa ku nzibutso ikavuga ko umushyitsi utazubahiriza ayo mabwiriza atazakirwa ku nzibutso kandi ko igihe hafatwa izindi ngamba hazabaho kuzimenyekanisha naho ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb cyo kikibutsa abangira amahoteli amacumbi amaresitora n'utubari gushyira ahabugenewe kandagira ukarabe n'imiti yica za mikorobe kigategeka ko ibikorwa by'imyidagaduro bihagarara by'agateganyo mu gihe hagitegereje andi mabwiriza rdb kandi ikibutsa abagana amaresitora ko bagombye kwicara bahanye intera by'ibura ya metero imwe kandi ko abatanga serivisi bategetswe kugenzura ko byubahirizwa ni mu gihe minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ibinyujije ku rukuta rwayo rwa twitter yongera kwibutsa abakoresha kugena abakozi bakomeza gukorera aho basanzwe bakorera abasigaye bakajya gukorera mu rugo hitawe ku miterere y'imirimo ibi bimeze bityo mu gihe duteguriye inkuru mu rwanda hari hari hamaze kwemezwa abantu baketsweho icyorezo cya virusi ya korona dr jean batiste mazaratu ukuriye laboratwari y'igihugu y'icyitegererezo yabwiye radiyo na televiziyo by'igihugu ko kuva hamenyekana umuntu wa mbere ku butaka bw'u rwanda wanduye covid 19 bamaze gupima abasaga ijana na mirongo itanu ariko ko kuva icyorezo muri rusange cyamenyekana bipimishije basaga igihumbi kuva icyorezo cyatangira tumaze gupima testi zigera ku gihumbi na magana abiri n'eshanu kuva twabona ka ya mbere iri pozitifu mu rukerera rwo kuwa gatandatu tumaze gupima abantu bagera ku ijana na mirongo itanu ntabwo turagira umunsi ku munsi ibizami birengeje ubushobozi bw'imashini abihutira kwipimisha ni bantu ki rero dr mazarati nanone ni abantu bava mu ngendo banyura ku kibuga cy'indege n'abandi se banyura ku mipaka hirya no hino yo hasi ku butaka bitewe na sinye kirinike berekana bakaba bakekwaho kuba bafite iyo ndwara yitwa novo corona virus iyo rero baketsweho iyo ndwara bajyanwa ku bitaro bihegereye bagashyirwa mu byumba byabugenewe bagafatirwa ibizami nk'uko bijyanywe na SOPs dufite hanyuma ibyo bizami bikaza kuri laboratwari y'igihugu bigakorerwa ibizami kugeza igihe iboneye ibisubizo ku bamaze kwandura covid 19 ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc kivuga ko aho bari mu kato mu kigo nderabuzima cya kanyinya mu karere ka nyarugenge ibintu biri kugenda neza dr jose nyamusore ashinzwe ishami rikumira indwara z'ibyorezo zandura mu kigo cy'ubuzima rbc mu by'ukuri bameze neza nta n'umuntu uri mu buryo budasanzwe bameze neza mu gitondo urahamaga kuva ngo ndi gukora siporo hano gukora pompaje nkaya kuri sima so bameze neza barakwikiranwa ni umuriro kuba hari umutwe so barakwikiranwa hariya tuba turizera ko mu minsi mikeya bashobora kongera gupimwa ukurikije uko ibimenyetso yagiye bigabanuka hanyuma tukabona ko ibisubizo bihagaze nimba benshi zashize ubwo bagashobora gutaha basubira mu miryango yabo kugeza ubu kandi mu nzego hafi ya zose biboneka ko ziryamiye amajanja mu kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya korona imanza zibera mu ruhame mu nkiko zarahagaritswe mu gihe cy'ibyumweru bibiri nta munyururu ushobora kujya kuburana mu nkiko nta n'uwemerewe gusurwa muri gereza cumi n'eshatu ziri mu rwanda generali george rwigamba niwe ukuriye urwego rw'amagereza mu rwanda amagereza yose uko ari cumi n'atatu twafashe ingamba z'uko gusura biba bihagaze kumara ibyumweru bitatu iminsi makumyabiri n'umwe guhera ejo kugemurira abantu ibyo nabyo byabaye bihagaze ariko tuba dufite buriya za kantine ku magereza aho bashobora kuba bakura ibyo kurya bimwe bitandukanye n'ifunguro ryo tubaha buri munsi ngasubiza nkwibutsa ko kuva mu mpera z'icyumweru gishyize hakivuga umuntu wa mbere wagaragaye ku butaka bw'u rwanda yanduye virusi ya korona aribwo ingamba zikaze zatangiye mu gukumira no kwirinda covid 19 ku isonga za kiliziya n'insengero byarafunzwe ibyumweru bibiri amashuri yose na za kaminuza nabyo byahagaritswe gukora mu gihe cy'ibyumweru bibiri kugeza ubu kandi nkakubwira ko abatwara abagenzi kuri moto basabwa gutwara abagenzi babambitse ingofero zitagira ikirahure cy'imbere ariko umugenzi abanje kwambara agatambaro asabwa kwitwaza kugira ngo ingofero itagira aho ihurira n'umubiri we aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali muri uganda perezida waho yoweri museveni amaze gutegeka ko amashuri n'amasengero vyugara mu ntumbero yo kugerageza gukumira ikiza c'umugera wa korona museveni yavuze ko naho ata muntu biribonekeza ko afise uwo mugera muri uganda ngo kwirinda kuruta kuvugwa ni inkuru ya ignatius bahizi ari kampala ari kumwe na minisitiri ushinzwe amagara y'abantu abandi bakozi bo muri minisiteri hamwe n'umukuru wa polisi n'uw'igisirikare perezida museveni wabanje gusobanura imvo n'imvano y'indwara ya korona n'ukuntu yakwirindwa yavuze ko nubwo icyo cyorezo kitaragera muri uganda leta yafashe umwanzuro wo kuba ihagaritse imwe mu myanya ihurirwamo n'abantu benshi cyane nk'ibigo by'uburezi hamwe n'insengero mu bigo by'uburezi perezida museveni yavuze ko bihuriramo umubare munini w'abanyayuganda bakiri bato this is a total of almost 15 million young Ugandans distributed in 50,600 Ati uyu mubare w'abanyayuganda bakiri bato ungana hafi miliyoni cumi n'itanu uri mu bigo by'uburezi bitandukanye bisaga ibihumbi mirongo itanu uhereye ku mashuri abanza kugera ku makaminuza ni ikintu cy'ingenzi ko twaba dufunze ibigo bikusanya abantu benshi kumara igihe cy'ukwezi kumwe guhera kuwa gatanu wa kino cyumweru tariki makumyabiri saa sita z'amanywa ahandi abantu bahurira ari benshi cyane ni mu biteraniro byo gusenga insengero imizigiti n'ahandi hose abantu basengera aho twahisemo ngo hahite hafungwa kubera gukingira amagara y'abantu in the interest of our people's health this should be suspended for a month with immediate effect Museveni yongeyeho ko virusi ya korona itica cyane kuko ukurikije imibare y'abamaze kwandura ku isi hose ari batatu ku ijana bonyine mu bandura korona bapfa ngo ariko kugira ngo wandure kandi ukire biterwa n'amagara meza atarimo izindi ndwara ati rero abantu bakuze bari hejuru y'imyaka mirongo irindwi n'abafite izindi ndwara basanganywe bari mu rwego rw'abantu b'intungamubiri zabo ziba zaragabanyutse ku buryo virusi ya korona ari bo yihutira kwica akaba yatanze imibare y'abantu basaga miliyoni ebyiri bagendana izo ndwara muri uganda bagomba kurindwa cyane uretse ibigo by'uburezi n'insengero leta yategetse ko ko amanama yose akoranya imbaga nk'aya politike n'akorerwa mu mahoteli n'ibindi bigo agomba guhita ahagarikwa abanyayuganda bose kandi akaba babujijwe kuja cyangwa kunyura mu bihugu cumi na bitandatu ku isi birimo umubare munini w'abantu banduye virusi ya korona kandi ibi byose akaba byahawe igihe cy'ukwezi kumwe mu gihe leta hamwe n'isi muri rusange birimo gukurikirana amaherezo y'icyo cyorezo imyanya y'akazi inganda hamwe n'ibigo by'imodoka zitwara abagenzi nayo yahawe amabwirizwa akomeye igomba gukurikiza mu rwego rwo kwirinda ubu burwayi n'amasoko amwe n'amwe nayo yategetswe gufunga perezida yaburiye abanyagihugu bose kurya ibiryo bihagije kandi birimo intungamubiri zose cyane cyane imbuto hamwe n'imboga kugira ngo birusheho kubaka imibiri yabo kandi ngo baramutse banduye korona isange bafite amagara meza yashobora kuyirwanya yanagiriye inama abanyagihugu gukoresha aya mahirwe y'ibihe ibicuruzwa bituruka hanze bitaza mu gihugu gutangira gukoresha cyane ibintu bikorerwa mu gihugu no kongera ingufu mu kubyaza umusaruro umutungo w'igihugu kugira ngo bigifashe kwiyongera gutera imbere Museveni yashoje atumira abakuru b'amadini bake kuzaza ku ngoro ye entebe kuwa gatandatu wa kino cyumweru kugira ngo basengere igihugu abandi banyagihugu basaba gusengera mu mago yabo Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ejo ku munsi wa gatatu itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri n'umunani bayoboka umuhanuzi zeya ngenda ku mana birukanywe mu gisagara cya goma kiri mu ntara ya kivu yo mu buraruko itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera ababa muri ico gisagara mu buryo buciye ku biri n'amategeko vedaste ngabo adufitiye ibindi kuri iyi nkuru aba barundi biganjemo abana n'abagore bari mu bikamyo birenga cumi baririmba indirimbo z'imana baherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano za repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa uvira bashyikirijwe igihugu cy'u Burundi banyuze ku mupaka wa gatumba aho abayoboke baze biyangenda ku mana babanzaga gukaraba intoki ndetse bagapimwa coronavirusi mbere y'uko burira amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi bimenya imana nestori ni umuyobozi mukuru ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko bishimiye kwakira abayoboke baza biyangenda ku mana birukanwe mu mujyi wa Goma kuwa mbere wa kino cyumweru kuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahabaye mu buzima bubi twebwe rero ku izina rya leta y'u Burundi na kanyamuneza turabakiriye tugomba tubashikane ahantu babanze baruhuke murabona ko bamerewe nabi namwe murabibona bamwe baragwaye kwashi abandi baracitse amaguru abandi barabaye ibimuga kubera aba bantu mwabonye baramaze guta ubuntu baramaze guta akaranga k'abarundi mwabonye by'ukuri ko biteye ubwoba n'agahinda aho abona abantu akiruka babona abantu bakiruka uwo mengo bahora baba mu ishyamba nicyo gituma twafashe ingingo yo kubatwara ahantu tubanze tubigishe ingendo ndundi tubigishe akarangamutima k'uburundi tubigishe gukunda igihugu by'ukuri tuzobasubize mu mihana basubiye kuba abantu by'ukuri bumva umugambi w'igihugu bumva gukunda igihugu icyo ari cyo bumva ko guta igihugu wirukanka muri kongo atari imana iri no mu burundi mu burundi imana iriho ku mitumbi waba imana iriho namba koko bagiye muri kongo kurondera imana niba yironderera imana no ngaha mu burundi imana turamana yirirwa ngaha ikarara ngaha aba barundi birukanwe mu ntara ya kivu ya ruguru kubera bari batuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko batagira ibyangombwa bibaranga abandi nabo bafite ibyangombwa byataye igihe basaba leta y'u Burundi kubaha uburenganzira bwo gukomeza gusengera ku musozi wa Businde Nyamwene Severe ni umuyobozi userukira aba barundi birukanwe muri Kongo twebwe gusubira iwacu mu gihugu cy'u Burundi ntitubigaye turabishimye kuko n'ubundi nyene imuhira hamari muhira icyo dusaba leta y'u Burundi tuyisaba iduha iteka iduha amahoro n'umwidegemvyo wo gusengera muri kiriya kibanza kiranda kuko nta kibi na kimwe kirimo twebwe ntabidushakira igihugu ntibatuwe umwidegenzi wo gusengera muri kijya kibanza kirana cya businde n'amahoro kipara kapenda ni umuyobozi wungirije w'umujyi wa uvira wari waserukiye leta ya kongo muri iki gikorwa cyo gushikiriza igihugu cy'uburundi abayoboke ba zebiya birukanwe mu mujyi wa goma yavuze yuko nubwo aba barundi batashe hari abandi bari bukavu igoma ndetse no mu kibaya cya rusizi bateganya nabo kuzatura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bacuye aba bandi igihumbi na magana atandatu na mirongo ibiri n'umunani gusa nubwo biri uku aba bayoboke baze biyengenda ku mana bavuga yuko hari abandi bayoboke babo basize mu mujyi wa bukavu bafunzwe n'inzego zishinzwe umutekano za repubulika ya demokarasi ya kongo nyamwene severe atabariza ababo bafungiwe muri kongo turashaka gusaba leta ya kongo ko dufasha ikaturekurira abantu babiri bafatiye ubukavu bari bavuye igoma basanga batuye abasize bamaze kuza barafata iyabo basanga naho igoma turahavuye baciye babafatira ubu twumvise ko baba bafungiwe muri anere ibukavu kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo igipolisi cya kongo cyafatiye abo barundi bayobokaze biyengenda ku mana muri quartier lac vert aho bari mu masengesho yo kwibuka babo baguye ku musozi wa businde mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kibabuza kongera gusubira mu mihana nyuma baza kwirukanwa boherezwa mu ntara kivu y'epfo nayo iza kubashikiriza igihugu cy'u Burundi si ubwa mbere aba barundi bahungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahubwo no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bari kamanyola aho mirongo itatu na barindwi muri bo bishwe barashwe n'igisirikare cya kongo baza guhungira mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uwo mwaka kandi nibwo batahutse ku bushake bwabo mu gihugu cy'u Burundi vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara kivu y'epfo tugaruke mu rwanda aho inyuma y'uko abategetsi b'igisagara cya kigali batangaje ko bagiye kwimura abantu bagera ku gihumbi n'amajana atanu baba mu bishanga ababa muri serivire ya nyarutarama mu bigwati bya kagombo ya mbere n'iya kabiri mbere na kibariro batanguye kwimuka kuva ku munsi wa mbere imiryango imwe yatanguye kwisenyera amazu yayo iyindi iratsimbatara ivuga ko itazokwiyimura ngo kiretse niyo yahakugwa ku nguvu asumta kaboyi araduha ibindi kuri inkuru kuva kuri uyu wa mbere umujyi wa kigali watangiye gusaba abaturage batuye mu kagari ka nyarutara mu murenge wa remera babaruriwe ko batuye mu manegeka kwimuka byihuse kugira ngo imvura itazabatwara ubuzima buri muturage yahabwaga amafaranga y'u rwanda agera ku bihumbi mirongo cyenda yo gukodesha amezi atatu uyahawe agasabwa kwisenyera inzu akajya gukodesha ahandi bamwe bahise bubahiriza ayo mabwiriza abandi bavuga ko batatinyuka kwisenyera impamvu yo kunangira kugenda icya mbere twebwe ahantu dutuye ntabwo ari mu manegeka nta muntu ugomba kwimuka adahawe ingurane kandi agahabwa n'igihe cyo kwitegura none twebwe guhera ku wa gatandatu nibwo bashyizeho puresha mu nama baratubwira ngo ni ntabwo bihinduka kuwa mbere mwese mugomba kuba mwagiye mwaje gufata amafaranga ibihumbi mirongo icyenda mukagenda nta mbaraga mfite zo kwisenyera baze babisenye ko bari bubigenze ntabwo tubizi kuko wenda bashobora kuza bazanye nk'izindi mbaraga ukaba wagenda wenda warara ku nzira ntabwo nakwisenyera sinabibasha najya hehe se ntaho mfite njye wafashe ibya bihumbi mirongo icyenda cyangwa warabyanze ntabwo nabifata bazaza bakora ibyo bashatse ngewe ku mutima wanjye nta maherezo mfite umuyobozi w'umurenge wa remera madamu rekatete patricia avuga ko abaturage banze kumvira ubuyobozi ngo bave mu nzu zabashyira mu kaga bazimurwa ku ngufu abaza kugaragaza ko binangiye biragenda gute turabivanaho amazu yabo ameze nabi ari mu gice kimeze nabi ubwo se twakomeza kureberera hanyuma se a- abifuza amafaranga bo batazajya muri ariya mazu ya busanzwe nabo ba- bafite igihe bazayahererwa oya icy'amafaranga cyo cyo wakibaza urundi rwego iyo basinye ku nagaciro cyabo se ko basinyaho amafaranga ni ukuvuga ngo bagiye bayasi- bazishyira mu byiciro bitatu hari icy'cyumba kimwe hari ibyumba bibiri hari ibyumba bitatu Mm.
bakajya rero bareba ba- icyumba kimwe ni kuva kuri miliyoni zingahe kugera kuri zingahe icyumba ibyumba bibiri ni miliyoni zingahe kuva kuri zingahe bizajya biterwa n'igenagaciro imiryango yimurwa usibye guhabwa amafaranga yo gukodesha amezi atatu inasabwa gusinya amasezerano hagati ya nyiri umutungo n'ubuyobozi bw'akarere amasezerano agaragaza agaciro k'umutungo w'uwo muturage wimuwe kugira ngo bazahabwe ingurane benshi mu banze kwimuka ni nabo usanga mu cyiciro cyanze no gusinya kuri ayo masezerano bakavuga ko ari baringa noneho ugasinya kontara iri baringa kubera iki baringa ni kontara idasobanutse none se kontara ujya gusinya ugasinyira ibyo uta- ibyo utabona ngo ni amasezerano y'ingurane kwi ni ukuvuga ngo aba bantu bose bari gusenya gusenya gusenyerwa bose barabariwe bafite amagenagaciro n'ibyangombwa kandi noneho itegeko rihari nta muntu ugomba kwimuka adahawe ingurane kandi agahabwa n'igihe cyo kwitegura Eh, none twebwe guhera ku wa gatandatu nibwo bashyizeho puresha mu nama batubwira ngo ni ntabwo bihinduka ku wa mbere mwese mugomba kuba mwagiye mwaje gufata amafaranga ibihumbi mirongo icyenda mukagenda ikibazo kuntu uri bufate amafaranga ntabwo aha ingurane y'umutungo wawe nurangiza ubusenyi ese ejo batakwishyuye umuyobozi w'umurenge wa remera abaturage baherereyemo yabwira ijwi rya amerika ko amasezerano abaturage bita baringa atari byo kuko ariho umukono na kashe z'ubuyobozi ntibarinda gute se baranashyizeho kashe y'ubuyobozi baravuga ngo akarere ngo ntabwo ari urwego rugifata ibyemezo Ha- umujyi wa kigali hari ibintu wandikiye wa- ndetse wa- wa- wa- wahayeho uburenganzira akarere kubikurikirana niba rero umuyobozi w'akarere ariwe wasinye amasezerano ntabwo bivuze ko ari baringa ni uko nyine ari urwego aka- umujyi wa kigali wa- wa- wa- wabahereye uburenganzira gukurikirana nk'abantu bari hafi ntagakotora buri munsi zajya gusinywa ku mujyi imiryango igomba kwimuka muri ako kagari ka nyarutarama mu murenge wa remera igera ku ijana na mirongo inani n'ibiri bamwe mu bagombaga kugenda baravuga ko babuze amazu yo gukodesha kubera ubwinshi bw'abayakeneye n'amazu yo gukodesha yabuze uri ku bitanu wose nta nzu wabona kubera abantu ni benshi cyane ari abakodeshaga na bene amazu bose barikubita hirya no hino ukabura ahantu wabona inzu ukavuga ati wenda nibaza no gusenya ndashyiramo na shitingi basi wari wagerageje byibuze gushakisha twari twashakishije inzu zabuze ikibazo baradusengerana nawe mu gusanza bavuga ntibanahakorereka mbega ni ukuturenganya ni ikintu tu- kigaragara ko batu- baraturenganyije mbega twabuze iyo tugana mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo ubuyobozi bw'umujyi wa kigali bwatangaje ko bukeneye kwimura byibuze abaturage bagera ku igihumbi magana atanu bo mu duce twa kimisagara ahari inzu ziri iruhande rw'umugezi wa mazi uduce twa gatsata gikondo kimihurura mu myembe no mu bice bya nyarutarama ubuyobozi buvuga ko iki cyemezo bwagifashe nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe gitangaje ko muri ibi bihe hari hagiye kugwa imvura nyinshi mu mujyi wa kigali ndetse no mu tundi duce tw'igihugu kandi ko izakomeza kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abayobozi bagasobanura ko bagomba gukora ibishoboka byose bagakiza ubuzima bw'abaturage bari mu bice by'amanegeka mbere y'uko batakaza ubuzima bwabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubutumwa bw'ubuyobozi bukuru bw'ijwi rya amerika muri kino gihe ibiganiro bya radiyo yanyu bishobora guhinduka kubera ikiza cy'umugera wa korona musomerwa na mugenzi wacu diane nini nahazwe ndi amanda bennett umuyobozi mukuru wa radiyo ijwi rya amerika ubutumwa bwanje ndabarungikiye ndi muhira kuko ku ijwi rya amerika abakozi nka bose bariko bakorera mu mihana yabo mu ntumbero yo kurinda gukwiragiza ikiza c'umugera wa korona ico kiza tuzi neza ko na mwebwe kiriko kirabagira ko ingaruka kumwe n'imiryango yanyu mu buryo butandukanye nashaka kubabwira ko amagara meza no kubaho neza ku bakozi bacu biza imbere y'ibindi byose mu bituraje ishinga ariko kandi turazi neza ko muri bino bihe isi ihungabanye mudahengeshanya kuza mugana ijwi rya amerika murondera amakuru yizewe yabafasha kumenya uko muri bubwitware ni muri iyo ntumbero dukomeje guca ku giti no ku ibuye dukora ubudahengeshanya kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye kubashika ku nyota hari impinduka mushobora kuba mubona canke muzobona ku bijanye n'ingene tubashikiriza ibiganiro byacu bitandukanye bimwe muri ivyo biganiro bishobora mbere no kuzoba birahagaritswe bikaramuka bigenze uko tuzobibamenyesha tubabwire ubundi buryo bwo kubikurikirana ndabipfurije mwese kugira amahirwe n'amagara meza ndanabashimira cane twizeye kuzogaruka vuba murakoze nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.